iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu turizeye ijana ku ijana y'uko mu bushanyi bw'intara ya gatatu no gukundisha igihugu bazobyemera kuko mwabonye ko hasohotse abantu batarenga batatu canke bane abantu bantoye bari ngaha uwo ni gabriel banzabitonde amaze gutorerwa kuyobora apdr urunani rw'amahoro mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza
waramutse jeni ndamutse n'abariko n'abaduteze amatwi murambabarira abashigikiye perezida wa gabo ari bongo hamwe n'abashigikiye umukeba wiwe jean ping bose ku mpande zose bemeza ko batsinze amatora mu gihe ibiharuro ntabanduka by'ibyavuye muri ayo matora yo ku munsi wa gatandatu bizoshikirizwa ku munsi wa kabiri jean ping w'imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko ejo ku munsi w'imana yatangaje ko muri rusangi ibiharuro bimaze gushikirizwa byerekana ko ari we yatsinze umuvugizi wa perezida ari bongo we yameje ko umukuru w'igihugu agiye gutwara ikindi kiringo kigira kabiri nawe bongo ubwiwe yatangaje ko arindiranye igishika ibizova muri ayo matora mu gihe jean ping yotahukana intsinzi intwaro y'umuryango wa bongo yari imaze imyaka mirongo itanu yoba isezerewe mwamenya kandi ko ari bongo yagiye ku butegetsi asubiriye se wiwe omar bongo yafuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda inyuma y'imyaka mirongo ine n'umwe yari ayoboye icyo gihugu izo mpande zose uko ari zibiri zagirizanya hagati yazo kwiba ayo matora yabaye ku munsi wa gatandatu umuhari fr FARC wari umaze imyaka mirongo itanu n'ibiri urwanya leta ya Colombia waraye utangaje ko uhagaritse intambara ejo ku munsi w'Imana hari igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro mu masaha yo muri Colombia umukuru wo muhari azwi ku izina rya Timoshenko yavuze ati ababyeyi ntibazongera guhamba abahungu n'abakobwa babo bavuga ngo bahitanywe n'intambara atugucanamwo n'urwanko turabisezereye muri Colombia perezida wa Colombia Juan Manuel Santos nawe nyene yari yamaze gutangaza ko abasirikare biwe atarusasu bazosubira gutumbereza ku barwanya leta kuva kuri uyu wa mbere mu kwezi kwa gatandatu niho izo mpande uko ari zibiri zasinye amasezerano y'amahoro ihavana mu gihugu ca Cuba amasezerano arangiza intambara yari imaze imyaka mirongo itanu n'ibiri hagati y'abenegihugu iyo ntambara yari imaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri abarenga imiliyoni zitanu nabo barateshwa ingo zabo barahunga chanselier angela merkel w'ubudage asaba ibihugu vya burayi kutugara imiryango ku mpunzi ngo nuko ari abayisilamu ivyo yabishikirije muri kuri televiziyo ARD yo mu budage ejo ku munsi w'Imana abategetsi b'ubudage bamenyesha ko bategekanya guha ubuhungiro impunzi n'abimukira bashika ibihumbi amajana atatu mu kiringo cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu benshi muri bo baje bava mu bihugu vya afghanistan iraki na siriya aho bavuye bahunga intambara hamwe n'iterabwoba rigirwa na bamwe mu bayisilamu ibihugu bitari bike bigize umuryango w'ibihugu vya buraya cane cane ibitumbereye mu gice c'ubuseruko vyaranse kwakira impunzi n'abimukira bava mu burasirazuba bwo hagati hamwe n'abava mu bihugu vya aziya yo hagati ubushikiranganji wa mbere wa Czechoslovakia Bohuslav Sobotka yatangaje mu ndwi iheze ko igihugu ciwe kititeze kwakira igitigiri kinini c'abayisilamu mu kuvuga ko babona ingorane abo bayisilamu bariko baratera mu bindi bihugu hano muri leta z'ubumwe za amerika amajambo ashimikiye ku moko niyo abandanya afata ikibanza kinini mu kwiyamamaza kw'abakandida donald trump na hillary clinton bariko bahiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe abanyamerika b'abirabure barenga ibihumbi amajana bihumbi bitandatu muri ambabarira aribo bavugwa ko bicwa buri mwaka trump avyegeka ku bademokarate bananiwe no gushiraho politiki itomoye yo guhangana n'ibibazo bihanze ubwo bwoko bw'inkehwa ubwoko busanzwe bwugarijwe n'ibindi bibazo by'ubutunzi clinton nawe aramirira kuri iyo mvugo mu kuvuga ko trump atamugambi n'umwe utomoye abafitiye kandi ko yamye asuzugura abirabure mu majambo yakunze kuba ashikiriza mu miyamamazo trump amenyesha ko mu gihe yotorwa yoba umukuru w'igihugu yubahiriza amategeko nayo muri turukiya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ashikiriza ko ashigikiye ku gihano cyo gufa kigarukanwa mu gihugu ciwe avuga kandi ko ari icyifuzo cy'abanyeturukiya benshi yabishikirije mu gisagara ca gaziantep mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu aho yari kumwe n'abanyagihugu baharurwa mu majana
urakoze aruyizi kuri aya makuru inshuti zacu hari rero namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wewewe akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi apdr urunani rw'amahoro rufite umuyobozi mushya ni uwahoze ari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe uwo asimbuye ari muri gereza nkuru ya mpimba kuva ku itariki makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu akurikiranwe n'ubutabera bw'uburundi ku magambo yavuze bivugwa ko atyoza icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umuganga wa pdr ryo kuri uno w'imana niryo ryemeje gabriel banza witonde kugira arongore uwo mugambwe iryo koraniro ryaranzwe no kutumvikana hagati y'uwahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi bose bari bitoje mu kibanza c'umukuru w'umugambwe ingene amategeko agenga amatora bitegekanya nuko hitoje umwe abitavye ikoraniro bakoma amashi mu kumwemeza bamaze kuba babiri naho hakaba amatora ibyahavuye biba ariko uwahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe niho ku bwayo Fabiano acarava mu kibanza shariko kiberamwo ikoranira arasohoka twabajije bamwe mu bamwegereye igituma batumenyesha ko bari bumvikanye ko hitoza umuntu umwe rudende mu kibanza c'umukuru w'umugambwe PDR Gabriel Banza witonde acaturwa bakomye amashi kuko yarasigaye wenyine asigura ko amategeko yubahirijwe ubu twatoye yisunzwe amategeko y'umugambwe avuga yuko nk'uko bari bamaze kubivuga mu ijambo ryo kugurura niyo itoza umuntu umwe abantu bemeza mu gukoma amashyi ariko nibaza ari babiri haraba udupapuro mu gihe rero twari babiri umwe agaca yiyonjorora ni ukuvuga ngo waciye yakora ya ngingo yo kwemeza mu mashyi ni rero ntatowe ku mugaragaro ntugwa n'abanyamahoro ba pederi ntugwa n'inkerebutsi za pederi ntugwa n'intadebukirwa za pederi uwagiye kuramutswa pederi avuga ko yizeye ko ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu buzokwemeza ibyavuye muri iryo koraniro turizeye ijana ku ijana yuko mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu bazobyemera kuko mwabonye ko hasohotse abantu batarenga batatu canke bane abantu bantoye bari ngaha naho biruko uwari yashatse kwitoza mu kibanza c'umukuru w'umugambwe atashimye kuvuga byinshi ntiyemera ibyavuye muri ayo matora ni jewe nuguruye ikorano kaminuza ry'uno munsi nije kandi narihagaritse navuze ko ata matora yabaye abanyamugambwe bazicara bature ibibazo akora jagari umugabo ariko atera rero nta matora yabaye murakoze kandi ntakiri neza ngaho murakoze abatumire muri iryo koraniro harimo tito bucumi arongoye umugambwe msp nkinzo ashikiriza ko ibyabaye byisunze amategeko y'umugambwe ko hamwe hoba hari uwumva yarenganijwe yo kwitura ababijejwe namwe abamenyesha amakuru niho mwari mwumvise yuko mu ijambo ryo kugurura ikoraniro bavuze bati hitoje umwe ni ugukoma amashyi hitoje babiri naho haza kuba amatora muri icyo gihe rero nicyo gituma twe tubona yuko ibintu byagenze neza hanyuma tubibaza yuko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no kwigisha gukunda igihugu bazogira icyo babivuze ko kuko barungitse intumwa ngaha natwe twabibonye kandi bitubereye akarorero kuko kirazira gutinya amatora mu bisanzwe amatora niyo atandukanye avuga ati ibi bintu ntibigende gutya twebwe rero tuvuga duti byagenze neza hanyuma uzobona yuko bitamugendeye neza azokwitura ubutegetsi kuko iki gihugu kirafise ubutegetsi abategerezwa gusubirizwa mu mugambwa pdr ku makosa atandukanye bagirizwa bari batatu umunyamabanga nshingwabikorwa umushinguzi hamwe n'umukuru w'umugambwe uwo wa nyuma afungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva ku igenekerezo rya mirongo irindwi na kabiri ukwezi kwa kane n'umwaka emabure bakundukize yagirizwa kuba yarashikirije amajambo aryoza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sidimwo amategeko y'umugambwe wa pdr atomora ko ujejwe ayo mabanga arengeje iminsi mirongo itandatu ataboneka aca asubirizwa i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste nzi ko banyanka kuri iyi nkuru umurwi sendei ushinzwe gutunganya ibiganiro bihuza abarundi wasohoye icyo bise icyegeranyo mfatakibanza ku byifuzo ababajijwe batanze mu mezi atandatu uwo murwi umaze ukora mu byo uwo murwi uvuga byasabwe harimo ko amasezerano ya arusha yasubirwamo hanyuma itegeko nshinga rikajya hejuru y'ayo masezerano cyakora leonce ngendakumana icyegera cy'urongoye umugambwe sahanya forodebu avuga ko uwo murwi wakoze akazi utemerewe n'amategeko bwana ngendakumana yaganiriye na mugenzi wacu eroge wirikaneza uyo mugwi ntiwakoze wategetswe gukora washinzwe gutegura integuro ushikiriza abo bihagiwe ubutegetsi ku nguvu basenye amasezerano y'ashinzwe shingiro kugira bashobone ibyo bazojana mu biganiro yarusha ntimuyite rero ngo ni umugwi ushinzwe ibiganiro byo hagati mu gihugu no hanze no hagati mu gihugu nta biganiro uri kurakoresha nta biganiro wakoresheje kandi atsinda n'abawe ni nk'uko natwe twashyizeho umugwi uri kurategura ibyo tuzojana mu biganiro ntitwirirwa turagenda guhamagara abamenyeshamakuru ngo twe turabibereka tubwire abarundi ngo twateguye ibyo cyangwa twateguye bariya iriya ni integuro yabo si ibyo abanyagihugu bashikirije icyo ni cyambere icya kabiri cyatubabaje ni ukumva umusenyeri yubaha gutanga raporo avuga yuko yabajije abanyagihugu bagowe barushe ubwicanyi ukwangazwa ugupfungwa inzara ubushomeri imigenderanire mibi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'amakungu akaza avuga ngo ibaraje ishinga ni ibibazo bitatu ikibazo cy'uko umukuru w'igihugu watowe yotwara bushika ubuzima bwe bwose bushikapfuye bwa kabiri ngo ko abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi batoba muri sena bwa gatatu ngo ibwirizwa shingiro byejejwe amasezerano yarushanwe n'ibyo yasanze bikuru bikuru biragishinga abanyagihugu ndakamara amazi birababaje ntibishoboka yuko woja mu banyagihugu ntibakubwire cyane cyane ingene ubwicanyi bwohagarara tubarize ingene ubwicanyi bwohagarara tubarize ingene abantu boreka kwangara ingene abana bahunze bogaruka abapfunzwe ingene bopfunguka ingene twosubira kuronka amafaranga tukiteza imbere icya gatatu cyatubabaje aricyo nacyo gikomeye rwose ni ukumva yubaka akavuga ati twarabajije abanyagihugu ibyo bashikirije ni ivyo kugira ngo umenye aho abanyagihugu bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose niba yubahiriza ubwirizwa shingiro hamwe yaba yakoze yisunga ubwirizwa shingiro ko ntawe ubizi inzira ni zibiri gusa zonyine zitekanijwe mu ngingo y'indwi y'ubwirizwa shingiro iya mbere ni uko ubabaza bonyine warateguye ikibazo neza ukagenda ukibaza uti kuri iki kibazo muhagaze bishyura kuri ego cyangwa oya referendum none yababajije ikibazo ikihe ryari kimwe kimwe kuko ni kimwe kimwe si byose ntibo byishyura ko byose ari bitatu cyangwa bine ni kimwe kimwe ukabaza uti kuri iki muhagaze ubwa kabiri ni uko ugenda mu nama nshingamateka iba yitorewe n'abanyagihugu kuko bashobora gusera ibyumviro byabo bonyine ubwabo muri referendum canke bakabicisha mu nama nshingamateka nayo yaramaze kuvuga ihagaze ku kibazo cy'amasezerano yashoye n'ubwirizwa shingiro hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu kwezi kwa gatatu aho rero wahoze arongoye igihugu petero nkuru nziza ni igihe yaragiye kubaza inama nshingamateka ko yoshobora guhindura ubwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha agasubira kwitoza ubwa gatatu baramubwiye bati oya ntibishoboka ntibikunda bati ibijyanye n'ingingo ziri mu masezerano yarusha kugira zishobore guhindurwa ni mpaka abanyapolitiki bazabanza basubire hamwe barabe aho bagejeje kwishyira mu ngiro barabe ibyamaze gushyirwa mu ngiro ibitarashyirwa mu ngiro ibyohindurwa ibyovamwo ibyo kongerwamo ibyo byose ntibiraba niba rero yisunga ibwirizwa shingiro akubahiriza n'inama nshingamateka n'akenguzo amateka iserukira abanyagihugu ibyo bintu byari kuvuga urumva rero igisigaye ni uko bya biganiro byose byiyarusha bya biganiro byohuza abarundi kugira uruhagara ruhagarare ubwicanyi buhagarare abapfunzwe bapfungurwe igisirikare n'igipolisi bisubire gutunganya nk'uko twabisezeranye amasezerano yaje kose ko bikimeze iyi migwi ifise ibigwanisho yakwa ibigwanisho haboneka amahoro n'umutekano mu gihugu itunga ry'igihugu imigenderanire hagati y'uburundi n'ibindi bihugu na cyane cyane abadufasha ibe myiza basubire kudufasha turonke amafaranga y'agaciro rero urumva byose barahanaguye nta na kimwe kizosubira gushoboka kuko ibizo cyabibandanya n'ibi ubu inzira ya politiki turayivuyemwo kubera uwo musenyeri kuko ibintu ntizohagarara aho nyine gusa burya hazobandanya cyangwa biruka inyuma y'abantu ngo barabyanse barabyemeye ko ibyo tuzovyanga ibyo tuzovyanga n'abandi bazovyanga bace baguma batwirukako navyo kuvuga niho mpereje ibyo kuvuga ngo ibwiriza nshingiro ryoja hejuru y'amasezerano yarusha ntibishoboka kuko ibwiriza nshingiro ririmo ibice bibiri gusa ni igice kijanye n'ivy'intwaro bijanye n'ingene ivyo vy'amatora bibaho mbona ivyo abantu bashira imbere se n'intwaro ivyo vy'amatora gusa n'ikigabane ca gatatu kijanye n'ivy'umutekano ivy'igisirikare ivy'ipolisi n'ivyo by'inzego z'iperereza ivyo navyo navyo nyene babigarukanye ku kagwi gatoyi ko abantu bakingira inyungu z'abo baba bishizeho mu kigabane ca kabiri ari igihano cya mbere gikuru kereka abanyagihugu kijyanye n'ibyadushikiye kuva Burundi kuva tuvuga nko mvuga muri mirongo itandatu abantu bakabivuga ati ibyatumye tujyana nibi inyinshi uzobize icyo nta kimwe bwitwa shingiro benshi bagomba tugihebe mbe iyo bariko baravuga mwene uko tugihebe rero ni ukuvuga abakoze ibyaha byose bagume bidegemvye uko nyene bimwe twavuga by'umugwi ujejwe gutohoza ukuri n'ikatsi biri mu kigabane ca mbere tuje duheba ko bitari mu bwizwa shingiro ubwa kane ingene igihugu co kubaho mu buryo bunyuranye bwose n'amaheri yo yova biri mu kigabane ca kane ndekiri mu bwizwa shingiro twoca duheba ivyo twoca duheba ariko ntiwumva yuko nko musenyeri ibintu ariko arakora ibintu bibabaje cyane kugira ngo ibwizwa shingiro uko rimeze rije hejuru y'amasezerano yarusha ni ukubanza tukabyumvikana ibyo byose bikajamo ariko si ubu bizobanzwa byigwe bikagari ibyo bizoshoboka nuko tuvuye mu biganiro yarusha numva rero uwo musenyeri yagiye gukorera nyine abo bari bishyizeho ku butegetsi basenya amasezerano yarusha abafasha kuyasenyura no gusenyera ubwitwa shingiro ariko naho muvuga ko umugwi w'igihugu uje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi ukorera ubutegetsi wowe uvuga uti duhamagara abantu bose kandi n'ubu twiteguriye kuzoja no hanze mbere na bamwe batunganya imyiyerekano yo kurwanya ikingo cya gatatu cya perezida nkurunziza ntawubakumiriye ikindi umugwi uvuga uti mu masezerano yarusha harimo utunenge nk'akarorero batanga baravuga bati nk'abatwa ntibigeze bavugwa ntaho bavugwa bavuga ngo ibice mirongo ine by'abatutsi na mirongo itandatu by'abahutu bati utunenge turahari abanyepolitike mu byemere icyo si ikibazo cy'ujya mu gwe icyo ni ikibazo cyo kurabaho tugejeje mu gushyira amasezerano yacu nenda bikubwiye no tuzoroba tuti mbe mu bya politiki ibyo twari twumvikanye byifashe gute tuvuge nk'ibyo byo kujyanye kugabangana ubutegetsi abako batagiyemwo bojamwo gute icyo si ikibazo urinda kuza kononera amahera ngo ugiye kubaza mu gihugu kuko no mu ibwirizwa nshingiro rihari iby'abatwa byaragiyemwo kumbure ntibikwiye gusa nk'uko abatutsi bashobora kuko bitakwiye nk'uko abatutsi bashobora kuko bitakwiye burya hari abahutu bavuga ati dukwiye mirongo umunani na bitanu ku ijana eh? hari n'abatutsi bavuga bati twese turangana dukwiye mirongo itanu ku ijana ariko abatwa mu nama nshingamateka bariyo mu nama nkenguzamateka bariyo ubu n'ahandi bariko barajobora nk'uko n'abandi bariyo bidakwiye ibyo rero ni ibibazo tuzokwiga abantu bashatse twese tukagira ibingana kuko ni kikiri ikibazo kuko abajaho bose ndaco bamara usanga baje kurondera itunga ryabo gusa leonse ngendakumana icyegera cy'umuyobozi w'umugambwe sahwanya frodebu mu burundi kuri mikoro ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda banki nkuru y'igihugu yavuze ko ifaranga ry'u rwanda ryataye agaciro kuva mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu wa bibiri na cumi na gatandatu ku kigero cya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana urigereranije n'idolari ry'amerika guverineri wa banki nkuru y'u rwanda yavuze ko guta agaciro kw'ifaranga ry'u rwanda byatewe ahanini n'igabanuka ry'ibyoherezwa mu mahanga mugenzi wacu asumutakabuye uri kigali mu rwanda adufitiye inkuru banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ufatiye nko mu kuboza bibiri na cumi na gatanu kugeza kuri cumi na gatandatu kanama bibiri na cumi na gatandatu ifaranga ry'u rwanda ryataye agaciro ku kigereranyo cya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana urigereranije n'idolari rya amerika n'icyenda n'ibice bine ku ijana ugereranije n'iriyero ibi ngo byatewe ahanini n'ubuke bw'ibyoherezwa mu mahanga ubwinshi bw'ibikenerwa gutumizwa hanze no gukenerwa kw'idolari mu bigo bitandukanye guverineri rwangombwa yavuze ko ibi bidakwiye gufatwa nk'igikuba cyacitse mu gihugu ko hari ubwo bitanga amahirwe y'ubucuruzi ku nganda mu gihugu biba bibi iyo uko kuzamuka kw'igiciro cy'idolari bidashingiye ku bipimo fatizo by'ubukungu hakazamo abasabwa mu nduru aho nibwo bavuga ko bibugira ingaruka nini mbi ku bukungu mu gihe gito cyane ariko uko bigenda bigenda birushaho kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga uko ifaranga rigenda ryikongera rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane igiciro cyabyo kikaba cyakoroha guhangana ku ku ruhando mpuzamahanga niyo mpamvu rero tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro k'ifaranga ko ari ikintu kibi kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwana n'icyo kintu ntigihinduke ngo byacitse ko ifaranga ryataye agaciro iyo bigendanye n'ibindi bipimo by'ubukungu ni ikintu kitagombye guhangayikisha cyane rwangombwa yagaragaje ko kugeza muri kamena bibiri na cumi na gatandatu u rwanda rwongereye ibyo rwoherezaga mu mahanga ho cumi na gatandatu n'ibice bitanu ku ijana ariko amafaranga rwinjije agabanuka kabiri n'ibice bine ku ijana kuko kugeza muri kamena bibiri na cumi na gatandatu miliyoni magana mirongo itandatu n'umunani z'amadolari avuye kuri miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'umunani z'amadolari yinjiye mu gihe cy'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda emmanuel hategeka yavuze ko mu gukomeza kugabanya ibyo u rwanda rutumiza mu mahanga rukoresha ibikorerwa mu rwanda leta iherutse kwemerera abashoramari kubaka uruganda rutunganya isukari mu burasirazuba bw'u rwanda uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kugeza ku isoko toni ibihumbi ijana ku mwaka uru ruganda rwitezweho gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zo kwigira by'umwihariko mu birebana n'umusaruro w'isukari y'imbere mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino murayagezwaho na jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu amavubi iritegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya ghana ku wa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda ni umukino wo ku munsi wa nyuma mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika cy'ibihugu izabera muri gabo mu ntangiriro z'umwaka utaha uyu mukino wa ghana n'u rwanda uzabera akara nta kintu kinini uvuze hagati y'aya makipe yombi kuko ghana yamaze kwibonera itike yayo mu gihe amavubi y'u rwanda yo yarangije gukurayo amaso muri iri tsinda ririmo andi makipe abiri ariyo mozambique n'ibirwa bya morise nyuma yo gusezerera jonathan mckinstry wari umaze umwaka n'igice atoza ikipe y'igihugu y'u rwanda minisiteri ya siporo n'umuco yari yahaye akazi abatoza babiri bo kumusimbura ari bo jean gilbert kanyankore na eric nshimiyimana icyaje gutungurana ni uko aba bagabo babiri bahise birukanwa bataranatangira gukoresha imyitozo mu mukino uzahuza u rwanda na ghana kuri uyu wa gatandatu amavubi y'u rwanda azaba ayobowe na jimmy murisa yungirijwe na vincent mashami naho umutoza w'abanyezamu akaba toma wembo tunyarukiye mu mukino w'intoki wa handiboro ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakiriya batarengeje imyaka cumi n'umunani iri muri kameruni mu irushanwa rihuza amakipe mu karere ka kane aka gatanu n'aka gatandatu muri afurika iri rushanwa ririmo kubera mu mujyi wa yawunde rizasozwa ejo kuwa kabiri abakinnyi b'u rwanda baserutse ni cumi na bane aribo steven niyongere rene mutoni cedric murisanze bruno sengoga albert musoni igira impuhwe gadi samuel mbese utunguwe yannick karenzi emelinda yambaje moyize iradukunda fiacre munezero aimable nzayisenga emmanuel nshimiyimana na isayi izabayo umutoza w'iyi kipe silvestre mudaharishema avuga ko abakinnyi be bazihagararaho uko bashoboye bugahora no gutsinda nawe agenda avuga ngo agiye kwitabira cyane cyane ko aba bana bwa mbere bagiye gusohoka ubundi twakinaga imikino yitwa challenge trophy ya niyo twakorera gukina cyane muri rusange ariko no tujya kwitabira igikombe cya afurika ni uburyo kugira ngo abana bacu banamenyere duhere hasi abana bari muri norume bamenyere kandi bazagera aho bagera hahagije kuko turabona ko handiboro yacu irimo igenda izamuka kandi muri aya makipe ya afurika y'uburengerazuba irimo abantu b'abasore cyane banini kuko abana bitangiye bafite infrastructure babitangiye hakiri kare ariko twumva natwe tugomba kugira ngo tugere tunarebe nyuma y'iri rushanwa ry'akarere ka kane aka gatanu n'aka gatandatu muri afurika ikipe y'igihugu ya handiboro ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'umunani izahita yerekeza i bamako muri mari mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta y'igihugu cya etiyopiya yaragize intambwe zikomeye mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya sida mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu etiyopiya yaremeje umugambi wo gutuma ibice mirongo icyenda ku ijana by'abantu bafise sida bamenya uko ibintu byifashe n'uko ibice mirongo icyenda ku ijana baronka imiti mu gihe umugambi ari ugushika kuri ivyo bice mirongo icyenda ku ijana ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri etiyopiya bufise imigambi yo gusuzuma abantu miliyoni cumi na zitatu n'ibihumbi amajana icenda mu kiringo c'umwaka uza ubwo bushikiranganji bwatanguje umugambi catch-up werekeye gupima sida abantu ku itariki mirongo irindwi na zitandatu z'ukwezi kw'indwi uwo mugambi uzotuma abantu miliyoni zitandatu bapimwa umugera wa sida mu kiringo c'amezi atatu yimirije umugambi catch-up ni umugambi ukomeye wo gushikira abanyagihugu bafise sida muri etiyopiya yamara batabizi hamwe no kubaha imiti ijejwe gutuma babandanya kubaho leta ya amerika ishami ry'ishirahamwe onu rijejwe kurwanya sida n'ikigo mpuzamakungu kijejwe kurwanya sida igituntu na malariya biriko bikorana n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri etiyopiya kugira bifashe mu gikorwa co gushira mu ngiro umugambi catch up ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu burashigikiye kandi umugambi test and star aho abantu bafise umugera wa sida batangura gufata imiti bidatevye umuntu ataravye aho indwara yabo igeze muri iki gihe abana bose n'imikanga riri munsi y'imyaka cumi n'itanu abapfasoni bibungenze abubakanye aho umwe muri bo afise umugera wa sida abarwaye igituntu n'abagurisha imibiri yabo bashobora gutangura kuvugwa bidatevye hisunzwe umugambi test and start mu gihe leta ya etiyopiya iriko ikora kugira ishyireho umugambi ugenewe abantu bose basanganywe umugera wa sida leta ya amerika nayo nyene ishigikiye umugambi test and start iriko ishimikira ku twigoro two gushikira abantu basinzikaye kurushiriza mu bice babamwo yahisemwo ibisagara mirongo ibiri vyo gushimikirako muri ico gikorwa imigambi catch up na test and start igenewe kubona ko abantu bafise umugera wa sida baronse ku gihe imiti ituma babandanya kubaho no kubona ko igihugu ca etiyopiya gitera gishika ku mugambi cihaye c'uko ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abantu baronka imiti leta zunze ubumwe za amerika zirishimiye ku vyerekeye gukorana na leta ya etiyopiya n'abandi bakorana mu makungu mu gikorwa cabo co gukingira abanyagihugu bo muri etiyopiya ikiza ciha inkumbi ca sida
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugenzi wanjye aroyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
mu gihugu ca gabo abashigikiye perezida ali bongo hamwe n'abashigikiye umukeba wiwe jean ping bose batanguye gutangaza ko batsinze amatora babivuga mu gihe ibiharuro ntabanduka vyavuye muri ayo matora yabaye ku munsi wa gatandatu bitezwe ko bishikirizwa ku munsi wa kabiri muri Colombia umuhari wa FARC wari umaze imyaka mirongo itanu n'ibiri urwanya leta y'ico gihugu warayitangaje ko uhagaritse intambara ejo ku munsi w'Imana umukuru w'uwo muhari azwi ku izina rya Timoshenko yavuze ati ababyeyi ntibazongera guhamba abahungu n'abakobwa babo bahitanywe n'intambara ati ugucanamwo n'urwanko turabisezereye intambara yari imaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri abarenga miliyoni zitanu nabo barahunga igihugu mu budagi chancelier angela merkel w'ico gihugu asaba ibihugu vya buraya kutugara imiryango ku mpunzi ngo ni uko ari abayisilamu ibihugu bitari bike bigize uwo muryango na cane cane ibitumbereye mu gice c'ubuseruko vyaranse kwakira impunzi n'abimukira bava mu burasirazuba bwo hagati hamwe n'abava mu bihugu vya aziya yo hagati muri amerika amajambo ashimikiye ku moko niyo abandanya afata ikibanza kinini mu kwiyamamaza kw'abakandida Donald Trump hamwe na Hillary Clinton mu miyamamazo barimwo yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu
urakoze harabizi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma uwafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro ni fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.